abasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radiyo kuri mudasobwa ndetse no kuri telefone zanyu kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo mu kiganiro cy'uyu munsi turaha ijambo mugenzi wacu eric bagira ubusa ukorera mu rwanda mwaramukanya amahoro mwe mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro murumva eric bagira ubusa nk'uko twari twabibasezeranyije mu kiganiro cyacu cyatambutse niko biza kugenda dusangira ijambo irakomezanya n'ingingo y'iterambere ry'umujyi wa huye wahoze witwa butare mu majyepfo y'u rwanda mu kiganiro cyabanje twareberaga hamwe icy'abavuka butare banahafite ibikorwa bavuga ku iterambere ry'uyu mujyi bo bemeza ko basanga udatera imbere uko bikwiye muri icyo kiganiro mwumvise bamwe mu basabwa kuvugurura inyubako zabo ubutegetsi buvuga ko zitakigendanye n'igihe bakubaka izigendanye n'igihe mwumvise ko hari abagerageje kubaka amagorofa nabo byananiye mwumvise kandi ko hari bamwe mu bahoze bafite ibikorwa by'ubucuruzi mu mujyi wa butare bagahitamo kubyimurira mu yindi mijyi bo basanga hari imikorere dusangire ijambo iheruka twababwiye bimwe mu bice nko mu cyarabu cya butare hasigaye habarizwa inyubako zahindutse amatongo kubera zimwe zasenywe izindi zigafungwa maze hamwe muri ho hagahinduka nk'ubwiherero bw'abahisi n'abagenzi kimwe mu bifatwa nka nyirabayazana wo kuba uyu mujyi usigaye usa n'ucecetse ni amwe mu mashami ya kaminuza ibigo by'ubushakashatsi byahahoze n'ibindi bitakibarizwa i butare ku bw'uyu mujyi bamwe bavuga ko wakurikiraga umurwa mukuru w'u rwanda kigali mu iterambere icyo gihe ubutegetsi huye bwo bwavugaga ko ahubwo busanga irushaho gutera imbere umunsi ku wundi bwabishingiraga ku bikorwa remezo bihagaragara birimo inyubako nshya z'amagorofa zihazamuka ikigo abagenzi bategeramo imodoka isoko rya kijyambere ikibuga cy'umupira ku rwego mpuzamahanga n'ibindi muri uyu mujyi umwe mu yindi igomba kunganira kigali aha ariko ku kijyanye n'amagorofa hakagaruka ikibazo gikomeye ku bayubaka ugasanga bimwe mu bice byayo byarabuze ababikoreramo mu kiganiro cya none turakomezanya n'abasaza bakoreraga muri butare mu myaka myinshi ishize turumva isura bahaha n'uburyo bahakoreraga ngo bitandukanye n'ubu turareba kandi bamwe mu basigaye bibera mu matongo ya hamwe mu bice bya butare turasozanya n'umwe mu baherwe ba butare nawe atubwira uko abona iterambere ryabo ndetse n'ibitekerezo ku kongera gutera imbere kwa butare uko babyifuza ikaze muri dusangire ijambo dutangiranye n'umusaza karori rugera inyange w'imyaka mirongo cyenda n'irindwi arahera ku gihe yakoreye i butare imyaka mirongo ine n'itanu ndahazi nakoreraga umwarabu witwaga musonga haruwa n'undi witwaga rutaha amavubi yari umusaza nk'uko nshaje ariko undi ari umusore ndahazi muhakorera icyo gihe hari hari iterambere rimeze gute wenda ugereranije tuvuge nko mu cyarabu uhazi hameze gute hari heza ku bwa rudahigwa hari heza hanyuma haje kayibanda na habyarimana haba habi muri mirongo itanu n'umunani niho navuyemo ujya uhagenda kera narahagendaga ariko aho ubu bakirira soko nahagiye gatatu ariko icyarabu ndakizi wabonye ukuntu gisigaye gisa ni mu kuzimu hari abanyarwanda none hari abanyarwanda hari abanyarwanda nta barabo barimo ubu ngubu rero mu cyarabu habaye nk'itongo ni itongo uretse abajyamo bakubaka bafite amafaranga bakazamura amataje naho ni n'amatongo icyo wavuga cyagushimishije mu bihe byanyu mu cyarabu ni iki hakirimo abarabu byarashyuhaga kubera yuko bahabaga ari abamahanga atari abino bagashyushya ibyabo tukabyitabira badutegeka ariko njonjoye ibyo byari bibishye ibiryoshye n'ibyo turimo waba warigeze ujya muri hoteli za hariya nk'umuntu w'umusore w'icyo gihe wari ufite amaraso y'abakiri bato by'icyo gihe n'indege nayo yigendeyemo ndavuga hoteli zahari ihuye za foko za ibisi waba warigeze gusohokera hose ndahazi abazungu baratunenaga ntitujyemo aho abazungu baviriyemo hoteli foko waba warayigezemo muzima kibi ni akanwa hano hano ndayizi wayinywereyemo iki
nayinyweyemo iki
Mm.
nubwo nshaje dore urufunguzo rwanjye nahakuye ncuruza na byeri burarirwa zaturukaga i burundi
rwanditseho pirimusi none se nyine ariko warukuriye muri hoteli fuko niho naruguriye nzicuruza mu cyarabu none ntabwo urihura ariko yewe none hoteli fuko ubu yarafunzwe aka ni ni mu kuzimu ikintu cyagushimishije muri hoteli nk'icyo gihe ni iki nka hoteli fuko oya Mm.
Eh, nta cyanshimishaga kubera abazungu baratunenaga ni nabo baduteranije baryanisha abantu
washoboraga kujya muri hoteli umuzungu akagukubita
Oho, ntiwageragamo Mhm, ntiwageragamo ahubwo hari akandi kare kari hino wacagamo ukajya kwinywera agatama ubundi ugataha ariko abazungu baratunenaga ubu ushobora kugera ku cyarabo ukavuga uti uriya muryango nawe ukoreragamo nubwo haba harabaye itongo ku mugaragaro uyu ndawuzi uriya ndawuzi mbega hano umuntu amanutse agira impamba ni ni iburyo aho nakoreraga ibumoso naho twajyaga kuvunjisha amasiringi avuye mu cyarabu iwabo kwa hamisi niho twajyaga kuvunjisha hoteli bisi iyo wayigiyemo muze nayigiyemo njye ntashiraga isoni nayigiyemo
washiraga isoni gute Ah. umuntu ni umuntu ntabwo yankangaga najyagamo ubwo abazungu bakumiraga abandi wowe ntabwo Jack. uretse n'icyo gihe n'ubu iyo ngiye hariya ku murenge nkagira icyo mbaza akavuga ngo genda ejo uzagaruke aho mweka mbaye inka. ntabwo nsubirayo ahubwo njya kumurega ahandi mu yandi magambo wihagararaho Hii. nkajya kukurega kuko unshubije inyuma umukire ukamushyira imbere kandi bose ari abantu kimwe nyuma y'uyu musaza utakiba mu mujyi wa huye hari bagenzi be bakiwubamo nabo baratangira batubwira igihe baba bamaze bakorera mu mujyi wa butare mbese ni ukuva muri mirongo irindwi na gatatu kugeza muri ngereranya n'imwe- nahavuye muri mirongo inani na rimwe Mm, niho naharetse duhe isura y'icyo gihe uko habaga hameze reka nkubwire ibyo niboneye atari byo nabwiwe urabona hari amamodoka y'amakamyo ahapakurura ibirayi aba- ayandi y'amatoyota abapakira bajyana mu cyaro ikintu cyose noneho muri izo za mirongo irindwi na gatatu nakubwiraga hari abarabu biyemezaga imirimo baguraga amakawa nko mu masizeni mu kwezi kwa gatandatu bakagura amakawa ugasanga harashyushye imodoka zipakira zijyana zi- ziyajyana abandi bapakurura mbese tuvuge nko nko mu gihe cyo mu masaa sita ari umukene bwose ntabwo yaburaga nk'ifaranga ntabwo yaburaga pe nta- nta nzara yari iriho nawe urabona ukabona ko cyarabo ko haduteje inzara harayiduteje kandi si inzara y'ibiryo gusa n'inzara y'amafaranga nayo i- i- hajemo ikibazo
wari nk'umusore niba njyumva neza icyo gihe Mhm. nari umusore nashatse umugore muri mirongo muri mirongo inani wari warize Ni- nize makeya nagarukiyemo wa gatandatu washoboraga kuba watembera ukagera muri hoteli nka hoteli foko Mhm. yageragayo na- hari umusore w'umusirimu Eh, najyagayo rwose ubu rero nayo imeze nk'itongo biriya byo bivuze iki ubwo se uribaza icyo ureba buriya se urabona uko uko vuko mbere yari imeze ko ubu ariko ariko imeze iratandukanye murumva byagenda bite kuri mwebwe mubufatiye ku cyarabu n'andi mazu mbona wagira ngo yabaye itongo se nimba yabaye itongo yabaye itongo pe mbese we- wowe uhatembereye ugatera amaso ugana kuri iniverisite ugatera amaso ugana ku ishuri bikira mariya ubona buriya atari itongo hataba habitse amabandi n'amabandi buriya hayabika kubera ubukene mwumva ubutegetsi bwakora iki icyo bwakora abantu bose ntabwo bareshya kuvuga ngo ku cyaro bashyiraho bose bashyiraho amataje ahubwo agiye mbona ubutegetsi bwashyiraho kugira ngo bavugurure ariya mazu bongere isura igaruke nk'iyari ihari mbere uko ngewe nabibona mu bwenge bwanjye bitabaye gutyo ubwo se bitabaye gutyo hakomeza nyine hakabitongo bwa bukene bugakomeza bugakura bwa bukene bugakomeza bugakura kuko ikintu ugereranyiriza nka kiriya cyo mu cyarabu twihase muri za mirongo irindwi n'umunani kugeza muri mirongo inani ikintu nkubwiye cyo nabonye akazi nakoraga mbona kambangamiye mba umwisumamo umwisumamo uravuga iki umwisumamo bivuga akarani ngufu nabaye umwisumamo nk'imyaka nk'imyaka nk'itanu ariko ku buryo nabaye umwisumamo ndetse naje kuba n'umukuru w'abisumamo ariko ku buryo nagezaga saa tanu byibura ibihumbi bibiri mbibonye saa tanu z'amano saa tanu z'amanywa nkitahira numva naniwe ngataha kandi icyo gihe ibiryo ntabwo byari bihenze nk'uko nguko icyo kinga cyaguraga amafaranga icumi amamesa agura atanu urwagwa rugura cumi n'atanu ibintu byari biriho ariko urabona ko ibintu biriho bigenda bigabanuka naho bagomba mukumva rero kuvugurura aribyo byatanga igisubizo nibyo byagitanga none se bose bazubaka amataje buriya zabaye itongo ari uko bananiwe kubaka ayo mataje iyo bose bagira ubushobozi bwo kubaka amataje nk'ariya yo ku isoko cyangwa ariya bariho bubaka bose baba barayubatse ariko ubushobozi bwabaye bukeya icyo wavuga cyagushimishije muri ibyo bihe byanyu ni nk'ikihe Iki- ikintu cyaba cyaranshimishije muri icyo gihe cyacu nkubwiye ko nigeze kuba umwisumamo navaga iwanjye nkagenda nta n'igiceri cya tanu njyanye ariko natanga atahana amafaranga kandi ntibye nkoresheje amaboko yanjye ariko akenshi ubu ngubu iryo terambere ryacu muri bavuga abenshi urabona babuze ibyo bakora ahubwo ubona bamwe bakubitirwa mu mirima y'abandi bajya gukura imyumbati bajya kwiba abandi babafunga ubwo ni ukubera bwabukene ufite imyaka ingahe wowe imyaka mirongo itandatu mu cyarabu urahazi mu cyarabu ndahabona wigeze uharonkera mu gihe runaka uretse kuba narahageraga hari abantu b'abavunjaye babaga hariya ku muhanda twari tujya kuhavunjisha amarundi habaga abasore birirwa ariko kazi bakora ariko rero kiriya gihe umujyi wa buta wari ushyushye hari ibikorwa byihuta ariko ubu ngubu urabona amafaranga arimo ariko ntatembeye mu cyarabu iyo hageze ugihageze cyo n'ibindi bintu Eh, urabona bagiye kubara ko ari uko leta idahomba urabona nta gihombo gihari amafaranga ariyo amangajizini yinjizaga yose none imyaka ikaba ibaye ingahe ari mu matongo barahe nk'abaturage b'akarere ka huye bakaba bata amafaranga yinjiramo hariya amashyire mu isanduka yayo ntabwo abaturage babo bose baba bateye imbere iyo uhageze wumva umerewe ute kiriya cyo iyo iyo bahageze nk'ahatu urugero urareba inzu ya nyakatsi urimo wareba amazu nk'ariya atagira icyo akora inzu niba uri hejuru ya miliyoni mirongo ine ugasanga zose zipfuye ubusa ntacyo zimariye abaturage ntacyo zimariye nyirazo urabona ko ari igihombo giteye ubwoba inzu ya nyakatsi ariko nyakatsi zaracitse mu rwanda oya nyakatsi se nk'i- nk'izi turimo zose ziza nyakatsi wareba zireba ukavuga ngo aya ni amazu nyakatsi sishakaje ibyatsi inzu yose itabashije umuyaga ushobora guhirika ejo n'ejo bundi hari nyakatsi reba rero nk'izi ziri aha urebe na- na ziriya zo mu cyarabu zitagira icyo zimaze waba warigeze ujya muri hoteli foko kufatayo nka kamwe nk'umusore w'icyo gihe oya n'ejo bundi ejo bundi ntaho najyaga kunywayo fanta none ubona we yabaye itongo raga ni ibibazo rero uretse ko wenda abayobozi bafite uko babifata ariko harimo igihombo ki- kirenze igihombo tuvuge n'urugero nk'ariya kiriya cyarabu cyose uko bashaka ko cyubakwa cyubatse amataje bose dukurikije ubushobozi bw'abaturage bo muri aka karere ka huye urabona ugasanga ba- babona n'aba- n'abakodesha reba isoko isoko ririmo ubusa abacuruzi barirwa bica nta nta bakiriya babona nta muntu ukibisikana n'undi mu isoko wasanga mu isoko hari urujya n'uruza reba ariya mazu ya, ya bihira reba ariya ba semuhungu yose urebye ntabwo yose yuzuyemo ntabayakoreramo bahagije bahari none ariya bose abaye amataje se nk'uko babishaka babona n'abacumbi n'abacumbikamo ukuntu nabo babona ukurikije uko umujyi wawe umeze hari akagombye kuba amazu aciriritse akaba meza akagira isuku ariko akaba amazu aciriritse wowe nicyo gitekerezo cyawe niko byumva igitekerezo umuntu amuragira amazu aciriritse nka ziriya nzu nyine bagenda bagasenyera bakajugunya fashe inzu ya miliyoni mirongo itanu utimushyira hasi mujugunye nta kintu kivuyeho ki- nta kintu kivuyeho yakagombye gukora isuku akagenda yagerekaho n'indi ariko ntasenye bibaye ngombwa ko muhura n'ubutegetsi mukabuha ibyifuzo mwabuha ibihe byifuzo ibyifuzo ni uko bahashyira amazu aciriritse urabona nk'ujya ya nita ari- yari igiye kugera ku etaje ya kabiri yarayitaye ubu rero amafaranga aru- arunze hariya yataye angana kuri ibi kugira ngo ufate nka miliyoni icumi uzirambike ahantu ntacyo zikora haba harimo igihombo kirekire ubwo mu baturage natwe tuba tugomba kuko za miliyoni iyo zikoze iyo zikoze muvomo zigera kuri benshi mukomeje kumva ikiganiro dusangira ijambo ku ijwi rya amerika ku ngingo y'iterambere ry'umujyi wa huye wahoze witwa butare mu majyepfo y'u rwanda muracyari na erika bagira ubusa reka noneho dusura umwe mu batuye mu matongo yo mu cyarabu
mwaramutse amakuru Mm. turabasuye tubatunguye njye bitwa erike ndi umunyamakuru wa radiyo y'ijwi rya amerika ahangaha ubundi ni ahantu mu cyarabu harasenye ndabona mwarahinzemo inzuzi ibihaza bireze ariko murahatuye ni amatongo byagenze bite ba nyiri amazu nyine bara barababwiye ngo nibasenye nyine bahita bazisenya ubu se mu- muri aya mazu mubayemo mute murayakodesha mwabonye ari ibisigarizwa bisigaye muraza mwiberamo byagenze bite ibisigarizwa nyine byasigayemo turaza twiberamo nyine nyine ni mu matongo nyine ubu ngubu tegereje nyine ko ba- nimba bazubaka mwari mwarabuze aho kuba ahandi twarakodeshaga ubundi nyuma ubundi bahita bazisinya niba mbyumva neza mubereyemo ubuntu ni mu matongo nyine ni- barashenye nyine ubu ubu ni mu bitongo nyine nimwe mwafashe gahunda yo kuba muhateye inzuzi bimeze bite twarazihasize nyine kugira ngo hadakomeza kuba ibitongo gusa kugira ngo nyine hagaragare isuku none ubu ntabwo mujya mugira kuba mu matongo abandi barayavuyemo turabugira umuntu arabugira nyine tuba dutegereje ahubwo ko bagira bakatwu- bakubaka nyine abantu bakajyamo cyarabu ntakomeze kuba amatongo urabona ko ubu ni mu matongo mwakoraga iki mwebwe twaracuruzaga aho ku muhanda twabaga dufitemo udukarito tugacuruza nyine aho hose ku muhanda umuntu akagenda atambagezaho ibintu byo gucuruza niba mwumva neza muri uku kuvuga ngo bubaka etaje byagize n'ingaruka ku bakeneye byatugizeho ingaruka nyinshi cyane ahubwo kubera ko hakiri amazu umuntu umubare wese afite waba afite agashoro gake yarakoraga ariko uba ufite igishoro gike ntakora kubera kubura aho umuntu acururiza ntihari isoko se isoko rirahenda umuntu yari akeneye nk'aya mazu yo mu cyarabu uwari wese yaracuruzaga urabona ko abo bantu bacuruza ni abantu nyine baba bafite amafaranga menshi n'ufite amafaranga ikibanza kiramuhenda ntabwo mwashoboraga kujya gukorera ahandi hantu se hatari muri iriya soko kumweka n'aka keza ririya soko naho umuntu yaracuruzaga ariko abenshi babaga bari aha mu cyarabu mu cyarabu wabonaga ko ariho hari abakiriya nka benshi kandi amazu yaho ntabwo yahendaga ariko etaje se wabasha gukorera muri etaje kiri kufite igishoro kiremereye
aba bana ni abawe bose ufite umugabo ndabufite murumva ubutegetsi bwakora iki bwose pe nk'aya mazu wenda ikintu badukorera bakatureka tukongera tugakorera mu cyarabu nk'uko twakoraga byagenda bite ko mbona harimo ayasenyutse nkawe uri mu matongo yasenyutse Ba- bashobora kuvuga bati umuntu yubake wenda kubaka nk'inzu ashoboye afitiye ubushobozi cyangwa naho ku muhanda bakavuga ati basi buri muntu agende areba ikintu yashyira ku muhanda agacuruza ni igihombo ko umuntu yari afite amazu nk'aya umuntu akaza akavuga ngo nimusenye bagasenya ntibanubake ba nyir'ubutaka mujya mubona baza kubareba ngo bababaze kubera iki mutubereye mu matongo cyangwa mwabyumvikanyeho kugira ngo babyumvikanyeho nyine ni nk'uko umuntu yabwira umuntu w'umuvandimwe ati uzajye kuba uri hariya mu matongo n'aya mabati bashobora no kuyiba aya ngaya hazitiye ubwo rero iyo duhari nta muntu ushobora no kuyiba Urumva Okay.
nyine ko ari ikibazo pe ni ikibazo rwose kitoroshye kuba umuntu yaramenyereye gukora ntakore kandi ahakorerwa hahari nk'aha imbere bavuze ati buri muntu nahatereka ikarito buri muntu ahagire ahashyire akantu hano hose umujyi wakongera ukuzuramo abantu ntabwo bishobora gutera umwanda se nta mwanda pe aho ukoreye ugomba kuhakubura kandi n'aha ku muhanda ntabwo umuntu yafata nk'akantu si ikarita uvuga ngo ni iyi ngiyi isa nabi nahashyira akantu keza k'isuku ku muhanda umuntu agatondekaho utuntu umuntu wese agakora Mm? nta nijoro umuntu yanacuruza haba habona tugana ku musozo w'iki kiganiro reka mbumvishe bwana jean batiste sebukangaga umwe mu baherwe bo muri butare uzwi ku bikorwa byo gucuruza serivisi z'amahoteli uyu musaza w'imyaka mirongo inani n'umwe afite hoteli baritos mu marembo ya kaminuza y'u rwanda nawe nabanje kumubaza ku bwitabire ku bagana amahoteli yabo Eh, ubwitabire bwo si cyane ariko bi- biterwa n'ibihe biterwa n'ibihe biterwa n'igihe cya- z'amasoko ubundi hoteli zi- zitungwa n'amasoko cyane cyane y- y'amahugurwa iyo hari amahugurwa za onj iki- ibyo nibyo bikunda kugira icyo bimara kuri hoteli Na- naho abacumbika bo ni bake kuko icya mbere urabona ni- n'inzira y'ijya i burundi nayo irafunze abacumbika bo ntabwo ari benshi Eh, ariko igihe hari ibintu byo- bya foromasiyo by'amahugurwa ibyo hoteli bitomboye biterwa rero n'iyatomboye icyo kiraka indi ikazajya itombora ubundi byose ntabwo bihora bimeze kimwe muri rusange abantu bazi umujyi wa butare ubundi kubera ariho abakoloni batangirije uburezi ni umujyi ufatwa nk'igicumbi cy'abanyabwenge ibigo by'amashuri n'ibigo by'ubushakashatsi byahoze muri butare bigihari ku bwinshi mwabonaga nk'abantu mufite hoteli mubyungukiramo urumva hari abarimu barimo nabo barakonsomaga hari abanyeshuri benshi ibyo uvuga byo nibyo ariko ubundi i- iby'igihe cy'abazungu ugereranya n'ibyo n'ibihari ubu bya- icyo gihe byari bike kuko nta na na liberite ntiyari ihari ariko nyuma yaje kuzana yazanywe na na repere dominike ubu ngubu mu myaka nk'itatu ishize nk'ibiri ishize niho ubona hari ibikorwa byagabanutse ku mashuri batwizeza ko bigiye kugaruka bitagarutse kuri mwebwe mubona haba hari ikihe gihombo Eh, ni kinini cyane kuko bitagarutse kuko butare nyine ni umujyi w'abanyeshuri barubatse abantu bino hari iniverisite yabanje kubashishikariza kubaka amahomu za tumba zose ni amahomu Eh, nanjye mfite amahomu ayo yose ubu arashomera nta ni- ni- ni shomaje muri ayo mahomu ibyo ni- kandi eh, twubaka tu- urumva twubakiraga iniverisite cyane cyane kandi iyo koko ni ikibazo ku bantu babyu- bubatse amazu bakaba ba- kenshi na kenshi hari n'imyenda ya ya banki bafashe ni ikibazo mufite imyaka ingahe muze
mfite mirongo inani n'umwe mwavukiye i butare oya Eh, ariko mpamaze imyaka eh, myinshi igeze kuri mirongo itanu Ah, tuvuge wenda ngera uma- uhamaze imyaka makumyabiri iyo sura ya butare yari imeze ite
Eh, sinzi ko umuntu yabigereranya kuko icyo gihe hari hashyushye hakurikiza uko hanganaga ubu habaye hanini Eh, n'ibikorwa byaragutse hari n'iza etaje zahuzuye nyinshi cyane ikibazo wenda gihari ni uko n'ibyo bizu byuzuye byinshi cyane ariko itaba ari hano kuri iniverisite ubu bitagira abantu ni nicyo kibazo gihari ariko ubundi bwo ibikorwa byo byaha- birahari byinshi cyane ahangaha mu cyarabu a- abahazi bavuga ko hakorerwaga ibikorwa by'ubucuruzi ibikorwa by'ubuvunja abantu baba bafite amafaranga bakavunja iyo sura namwe murayibuka
Eh, iyo sura ni iya kera nyine icyo gihe no mu rwanda hose habaga udusoko hirya no hino hakaba abagereki hakaba abarabu ariko ibi bintu byarahindutse mu guhinduka ko nta- eh, iterambere rigenda rigira impindura eh, z'amoko yo menshi Mm, ariko byarahindutse mu cyarabu habaye iki- ikintu cyo kugira ngo bubake amazu ya etaje urumva yari impinduka nziza ariko ntabwo byashobotse icya mbere banke ntizi- hari abashakaga amafaranga ntizayabaha hari abandi bavuga ngo bazat- bazubaka n'ubu barategereje mbese eh, habaye igikorwa cye- cyatumye batekereza kubaka inzu zirezire ariko ntibyahura na, na ekonomi y'igihugu kuko n'ano mabanki nayo ntabwo ashobora kufinansa amazu angana kuriya mu butare ngo azabone amafaranga agaruke muzehe sebukangaga turi kuganirira munsi y'inyubako izwi cyane mu marembo ya kaminuza inyubako yanyu hoteli baritosi ariko turi kuganirira mu yindi nyubako nshyashya bakiri kubaka abadukurikiye barumva ko abafundi bari mu nzu muravuga ko hari amahome byandi mwari mufite harimo ubusa kimwe n'uko mubisangiye na bagenzi banyu iki cyizere cyo kongera kubaka muragikurayo ntabwo bamufite ko nabwo mushobora kuzisanga izi nazo zirimo ubusa nubwo twari twatangiye ibikorwa byatangiye yenda izo mpinduka zitaraza impinduka zizamo hagati n'ubu twizeye impinduka zibigarura kuko eh, batubwira ko eh, re- bemeye ko ayo mazu ariya iniverisite ni- urayabona hakurya manini cyane za etaje aho ngaho bagiye kugaruramwo abanyeshuri izo mpinduka rero nizo twizeye ko yenda zizagira icyo zidufasha batagarutse
Bata- batagarutse ni ikibazo hari ibigo by'ubushakashatsi za iyeresite za rabofari bakagenda bagaruka ku ruganda rw'ikibiriti wenda byimukiye ahandi nabyo biri mu bintu mubona ku bukungu bw'umuntu utuye huye hari icyo byari bivuze byari bivuze kinini cyane uretse nko ko warubuze bakoreraga ibibiriti aho hagiye kera ha- nta nubwo hagiye i kigali nta hakibaho baza n'ibiriti bitagikorwa hari nka kuriya yenda rwo n'uruganda umuntu atavuga ko hari aho rwagiye nta n'aho ruri ubu ngubu ariko hari ibindi bikorwa nyine bya- bigomba ku- kongera kuzamuka yenda leta nibidufasha tuka bigateramo inkunga ika- ikatugarurira abanyeshuri benshi ibyo bikorwa bizongera bizamuke bikore Mm.
I- iresite nayo mu bigo bemeje ko bizagaruka numva rero iyo mpinduka twizeye eh, ziraduha icyizere n'ubundi acya- ndagira ngo nkomeze ni- nubake nyine kuko kubera icyo cyizere ku munsi w'abanyeshuri bahawe impamyabumenyi byabaga bimeze bite byabereye hano i butare noneho
byabaga bishyushye cyane urumva eh, nka kiriya ni igikorwa cyari ngarukamwaka kikagira iki- ikintu gi- kigirira akamaro cyane butare Eh, ubundi butare ntifite imihanda myinshi igana kuko usanga ari ankarave cyane cyane noneho naho uburundi bufungiye imi- imipaka yabwo butare yarushijeho kwigunga leta rero ikwi- turizera ko izadufasha kugira ngo ubwo bwigunge buzamuke buvemo mwe musobanukiwe imirimo yo kuba mwafata amafaranga mu buryo bufatika mubinyujije muri izi nyubako zanyu murumva ari nko gushaka umuti leta yagombye kuba yabigenza ite mu buryo bufata ku muturage bugafata kuri sebukangagaha rwiyemezamirimo mu nyubako mwumva byagenda bite ngira ngo leta turayibaza byinshi ariko na- n'abaturage nabo nta n'abahari butare Eh, umenye ko butare yari yapfuje abantu benshi benshi cyane kandi barimo abacuruzi ibyo nabyo byadindije butare Eh, ari n'abo bacuruzi eh, muri ayo mazu yo mu cyarabu na hehe harimo abacuruzi bagiye ba- bamumungana bakoze ibikorwa bya jenoside abo nabo baragiye aba- bari abatutsi barabishe ibyo ibyo byose byashubije butare inyuma numva rero leta icyo yadufasha ni uko yagenda yongera ishyiramo umwuka mushyashya kugira ngo ariko na- n'abanya- n'abanyabutare nabo n'ubu n'abasore babo bakatinyuka bakaza bakaba mu mujyi wabo bakawuzamura eh, aho kugira ngo bose bigire eh, i kigali cyangwa ahandi bizaterwa rero ni- n'ingufu ziturutse mu bantu ubwabo n'iziturutse muri muri leta hari abatubwiye ko hari aho biba ngombwa ko bitewe n'uko babona umujyi udagifite imikorere bakimura ibikorwa wowe hari ibyo bigeze wimura ntabyo nimuye ahubwo ni- n'ubu nda- ndakora ibi- bishyashya ahubwo ariko kubera ikintu njyewe ndizera ko butari iza- izazamuka izatera imbere kurushaho kuko n'ubu ngubu ubu hari bi- byinshi yatewe imbere ugereranya ni- n'ibya mbere ntabwo imbere hari ama etaje dufite ntiyari ahari Eh, stade huye ntabwo yari ingana yari yubatse kuriya Eh, isoko rya kijyambere ntabwo yari ahari ariko ikibazo noneho na- ni abazanamo ibikorwa Ni- n'izo homu z'abanyeshuri zuzuye zikabura abazijyamo ndirizera ko leta ibishyizemo umwete za- iratwumva kuko si ubwa mbere babivuga barabitubwira yuko leta igiye kubishyiramo umwete uretse ayo macumbi y'abanyeshuri muvuga arimo ubusa hoteli baritos nayo ijya igira igihe kubera ibikorwa byagabanutse nayo mugasanga hari ibyumba birimo ubusa mu gihe runaka wenda nk- nk'imyaka nakubwiye ko nta bantu benshi dufite i butare eh, kubera ko ntaho waganira imihanda yajyaga i burundi frontiere irafunze kenshi na kenshi nabwo eh, ba mukerarugendo bagarukira i kigali cyangwa se n'abake bageze ino bahagera ba- batarara bagasubira i kigali urumva rero amahoteli ni ni abantu ba mukerarugendo kandi ntabwo tubite benshi icyo kibazo ni ni shomaje eh, y'amahoteli irahari ariko ndakeka ko ni kigali ishobora kuba amahoteli amwe n'amwe nayo afite iyo shomaje kwa kubona rwa rujya n'uruza rw'abantu rwaharangwaga nta ruhari umuntu akareba akavuga ati wenda sebukangaga ari kubikora nk'umuntu umenyereye ibintu by'ubucuruzi cyangwa se imikorere akavuga ati mu gihe runaka we ni umuntu ureba kure ariko wa wundi mushya wenda wagomba kuza kubaka ya etaje akavuga ati n'ubundi nta bantu bahari ntabwo bishobora kuba intandaro yo guca intege bamwe mu bagombaga no kuba bakubaka iyo hoteli muri huye birashoboka ariko njyewe ni- ni- nyine nkurikije icyizere mfite eh, ko nizeye mu leta yacu ndabona tuzongera tugatera imbere hari ikindi mwongera ku kiganiro tugiranye ijwi rya amerika radiyo namwe mufite uruhare rwo kuba mwavuga kugira ngo abashoramari bakaza bagashora imari i butare mukavuga yuko dufite ibikorwa byinshi bishobora kuzamura butare ababishoboye nabo bakaza bakakira imishinga yabo turabashimye ku kiganiro muhaye radiyo ijwi rya amerika namwe murakoze muzehe jean batiste sebukangaga rwiyemeza mu mirimo muri by'amahoteli butare niwe udusoreje ikiganiro we na bagenzi be mbashimiye ku musanzu wabo muri dusangire ijambo nshimiye namwe mwayikurikiye mukomeze munogerwe na gahunda zacu mwari na ariko bagira ubusa naho ubutaha
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo turagushimiye Eric bagira ubusa dushimiye kandi n'abantu bose mwaganiye mu kiganiro cy'uyu munsi namwe kandi abatwumva aho muri hose nongeye kubashimira uburyo mwitabira gahunda zacu za buri munsi nkomeza kandi kubahamagarira kwitabira ibiganiro byacu mwegera abanyamakuru bacu mukabagezaho ibitekerezo byanyu mukabagezaho amakuru yerekeranye n'imibereho yanyu aho mutuye aho mukorera aho mwiga aho mugenda ayo makuru yose ijwi ry'amerika riyatangariza abatwumva buri munsi kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye etiyene karekezi